Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika radiyo ijwi ry'amerika risanganira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muriwe neza bafite iminsi turi kumwe ni frederic nkurikije ateranije ibiganiro byo kuri isaha ibiganiro turubandanya kubategurira turi ingo zacu kubera ikiza ca korona cadutse kw'isi hose ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya ikama ry'amashuza ni ukuvuga amashuha mu karere ka rusizi mu rwanda birateye amakenga abanyagihugu batuye muri ako karere ku cyumweru nari mpari mu gitondo nahaza na nimugoroba ariko ku wa mbere mu gitondo tuje gukaraba dusanga amazi yagabanutse cyane cyane uyu ni umwe mu banyagihugu batuye mu micugaro y'amashuza mu karere ka rusizi ni inkweto kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini arimo ikiza covid-19 gisa n'iciyongera mu rwanda no muri uganda inkuru y'umutahe rwanda basohoye wo guta muri yompi ya loyiza ntiwiragabo yikekwa ko yagize uruhara muri jenoside yabaye mu rwanda hamwe n'inkuru y'ibibazo bihanze sentare inkuru ya gitega mu burundi aho imanza zimara igihe kirekire zitaracibwa turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aloyize bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze frederike tuyahere kuri inkuru ku burundi buramatari w'intara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi asaba abanyagihugu hamwe n'indongozi zo mu ntara arongoye gusidukana n'iyonka kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi uku kwezi k'umunani kwakira bene wabo b'abarundi bahunguka bava mu nkambi ya mahama mu gihugu kibanyi cy'u rwanda mu rwandiko yanditse ejo ku munsi wa gatatu buramatari albert hatungimana yasabye cyane cyane abarongoye ubuzi amashyirahamwe amadini hamwe n'izindi ndongozi kuza kwakira bene wabo avuga ko igikorwa cyo kubakira kibera aho binjirira ku mupaka wa gasenyi nemba muri komine ya busoni umugwi wa mbere w'izo mpunzi zihunguka zitezwe kuri uyu wa kane ugizwe n'abarundi bagera ku majana atanu abasivili bashika kuri mirongo ibiri na bane barishwe mu minsi ibiri n'umuhari adf witwaje ibirwanisho mu ntara ya beni mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho igisirikare ca leta kiriko kiratana mu mitwe n'imihari yitwaje ibirwanisho umuhari adf wagirizwa ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane umaze kwica abasivile barenga igihumbi mu karere ka beni mu ntara ya kivu y'uburaruko umukuru wa sosiyete sivile muri ako karere kinos katuho yavuze ko ibiziga mirongo ibiri byatowe ku wa mbere mu mihana y'i mapasana na mabuo ibindi bine bitorwa ku munsi wa kabiri mu mihana ya mbawu tukivuga muri kongo nyene abasirikare mirongo ibiri n'umwe hamwe n'abapolisi bararengukishijwe imbere ya sentare ya gisirikare ku vyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umukuru w'iyo sentare major alain giyongenga lwanzu yavuze ko sentare ya gisirikare kuva ku munsi wa mbere iriko iraburanisha abasirikare bagirizwa ibyo vyaha kandi n'abantu mirongo ibiri na batatu bakorewe ayo mabi baraje kubagiriza abakenyezi bariko barafashwa muri izo mburano na muganga denis mukwege avura ingwara z'abakenyezi yanatahukanye agashimwe kitiriwe nobel mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abanywanyi b'uwahoze ari perezida wa cote d'ivoire laurent gbagbo bavuze ejo kuwa gatatu ko bazotanga kandidatire yiwe yo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina ryiwe mu matora yo mu kwezi kw'icumi laurent gbagbo asanzwe i buraya inyuma yo kurekurwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi urunani rushigikiye gbagbo rwitwa ensemble pour la démocratie et la souveraineté rwavuze ko ruzotanga izina rya gbagbo hisunzwe amategeko abategetsi b'umugwi utunganya amatora baza baranse ko bagbo n'uwahoze ari umukuru w'abarobere guillaume soro bemererwa guhiganwa muri ayo matora umukuru w'uwo mugwi kuribari kuibert yavuze mu kwezi kw'indwi ko uwo wese yagirwa n'ibyaha atazoshirwa ku rutonde rw'abakandida abahuza bo mu bihugu byo mu burengero bwa afurika mu muryango wa cedeao babwiye abasirikare bakoze kudeta muri mari ko bashobora kwemera leta mfatakibanza iyobowe n'umusivile canke umu ofisiye w'umusirikare yakukurutse mu gisirikare mu gihe kitarenze amezi cumi n'abiri ibi byavuzwe na perezidansi ya nigeria ibi bitangajwe nyuma y'inama hagati ya perezida muhammadu buhari wa nigeria n'umuyobozi w'intumwa z'umuryango wa cedeao zatahutse muri indwi zivuye muri mari mu biganiro n'abaofisiye mu gisirikare ca mari bayoboye kudeta ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi k'umunani ibamako igitigiri gito c'abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika barakomeretse mu guhanahana amasasu kwabaye hagati y'abasirikare ba amerika n'ab'uburusiya mu gihugu ca siriya umwe mu bategetsi b'igisirikare ca amerika atashimye ko izina ryiwe rigaragara yavuze ko abasirikare bakomeretse bitavuye mu gutana mu mitwe nyako ariko ko kwabaye gusotorana umutegetsi avuga ko byabaye mu ntango z'indwi mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya kandi ko izo nkomere zisanzwe
urakoze tandovizi ko makuru uje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shatu weva ku mitero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mu kanya amakuru avugwa mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu amakuru avugwa mu ntara mu rwanda ubwiyongere bwa covid-19 bwagaragaye muri ibi bihe bwatumye inama y'abashikiranganji ifata ingingo zikomeye zivuga ko abantu bose bategerezwa kuba bashitse mu ngo zabo isaa moya yo ku mugoroba iyi nkuru turayibashikiriza mu kanya kari imbere tukivuga kandi kuri ico kiza kibangamiye isi yose muri iki gihe muri uganda naho nyene abandura umugera wa korona bariyongera cane umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi aratubwira uko vyifashe umubare w'amaze kwandura indwara ya covid cumi n'icyenda muri uganda umaze gusaga ibihumbi bibiri na magana atanu mu mpera z'icyumweru gishize minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yatangaje ko bwabaye ubwa mbere kubona umubare munini w'abanduye mu munsi umwe uwo munsi akaba harabonetse abarwayi amagana atatu na cumi n'umunane banduye kandi abenshi muri bo akaba bari imfungwa zo muri gereza yo mu majyaruguru y'igihugu kuri abo amagana atatu na cumi n'umunane ijana na mirongo itanu na bane nibo bari imfungwa kandi mu mujyi wa kampala kuri uwo munsi nawo haboneka abandi ijana na mirongo itatu na batandatu ukuva icyo gihe ukurikije imibare itangazwa buri munsi na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu abasaga mirongo itanu nibo basanganwa n'ubwo burwayi buri munsi hirya no hino mu gihugu ubu umubare w'abanduye babonetse hano kampala honyine akaba usaga amagana atanu bivuze ko kuba ari umujyi wirwamo abantu basaga miliyoni ebyiri ku munsi ubwandu bwa covid bwaba bumaze gufata benshi mu mujyi ariko bataragaragaza ibimenyetso ukurikije minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Aceng muri rusange abaturage ntabwo barimo gukurikiza amabwiriza yo kwirinda bityo akaba hagomba gusubizwaho amabwiriza akaze yo kwirinda abantu ntibagikurikiza amabwiriza yo kwirinda ibi bigaragarira mu bigo by'imodoka zitwara abagenzi n'amasoko bivuze ko icyorezo kigiye kugera mu nshonda zose z'igihugu naho cyari kitakageze tukagera ku rwego rukomeye cyane rw'ubu burwayi ako kaba kabaye akaga mu gihugu cyacu no kubera iyo mpamvu kugira ngo twirinde kwiyongera k'ubu burwayi hamwe no gupfisha abandi bantu benshi cyane bishobora kuba ngombwa ko amabwiriza yaguma mu rugo yasubizwaho
it may be necessary to consider another lockdown.
ku bantu basaga ibihumbi bibiri na magana atanu bamaze kwandura hafi igihumbi na magana atatu bo bamaze kuvurwa nuko barakira kandi ibihumbi amagana atatu na mirongo itandatu bo akaba aribo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara mu gihugu cyose ikibazo cy'iki cyorezo kirimo kwiyongera umunsi ku wundi aha mu gihugu mu gihe cyakabaye kigabanyuka ukurikije imyiteguro yose leta yashyizeho nicyo inteko ishinga amategeko yiriwe iganiraho akaba perezida w'iyo nteko rebeka kadaga agira leta indi nama ati ndibaza ko ubu leta ikwiye kwibanda ku cyo gufasha abantu kugira ngo bamenye uko babana n'ubu burwayi kumara igihe kirekire kuko bigaragara ko atari uburwayi bugiye guhita bushira tugomba kumenya uko twabana nabwo ibyo dukwiye kurya byarushaho kubaka imibiri yacu kugira ngo iburwanye leta kandi igomba gukoresha ingufu kugira ngo amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo akurikizwe kuva umunsi w'ejo umukuru w'igihugu yari ategerejwe gutanga ijambo ku mabwiriza mashya yo guhasha iki cyorezo benshi bakeka ko ashobora gusubizaho amabwiriza ya guma mu rugo cyane cyane mu mujyi wa kampala no mu nkengero zawo hamwe no kongera guhagarika ingendo z'imodoka zitwara abagenzi dore ko amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo atagikurikizwa cyane cyane muri iyi myanya ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda urakoze ignatius dusubire mu rwanda aho icyatumye amashuza ni ukuvuga amashuha akama mu karere ka rusizi kitabonwa co kimwe abanyagihugu batunga agatoki ituritswa ry'intambi muri kariyeri y'uruganda rutunganya isima iri hafi yaho mu gihe ubuyobozi bw'urwo ruganda buvuga ko iryo kama ryatewe n'ihindagurika ry'ibihe ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima biteye ubwoba cyane nk'ahangaha njye sinashoboraga gukandagiramo ngo ndenge n'ahantu n'ahatoya ariko nanone kwidamanyizamo ibintu twebwe rwose urebye byaduteye ubwoba kuko urebye n'abasaza abo ni bamwe mu baturiye aho ayo mazi y'amashyuza yari ari mu kagari ka mashyuza kandi ayitiriwe umurenge wa nyakabuye w'akarere ka rusizi baragaragaza ko batewe ubwoba n'uko aya mazi yaburiwe irengero mu gihe gito ni amazi ubusanzwe yazamukaga mu nda y'isi ashyushye abahanga mu by'imiterere y'isi bakavuga ko ubwo bushyuhe buturuka ku miterere y'igice aherereyemo kibarirwa mu karere k'ibirunga aya akaba yari yarakoze igisa n'ikiyaga gito aho muri mashyuza abakuze bo muri ako gace bavuga ko bavutse basanga aho icyakora kuva kuri uyu wa mbere cyose cyari cyakamye ubu haragaragara igisa n'umuyoboro muto w'amazi make avubuka ahari isoko yayo ku cyumweru nari mpari mu gitondo nahazana nimugoroba ariko ku wa mbere mu gitondo tuje gukaraba dusanga amazi yagabanutse cyane cyane bigera amasaa mbiri saa tatu tubona ari kugabanuka saa yine saa tanu ari kugabanuka bigera saa munani ndetse hano haruguru yamaze gushiramo byarangiye amazi yagendaga turi kureba uko isaha irangiye amazi akabona arimo araporomoka hano nahavuye saa kumi n'ebyiri amazi amaze kuba iyi nzira ariko hari inzira nini natangajwe nuko nagarutse saa kumi n'imwe nahagera ngasanga noneho byarushijeho kwika ahubwo amazi yaremye akayira kamwe gusa ku bigaragarira amaso aya mazi yaciye munsi y'ubutaka ahinguka mu kirombe cy'uruganda rwa simerwa kiri hafi aho akomeza agana mu gishanga cy'umugezi wa rubyiro uri aho hafi intandaro y'uku kuva kw'amashyuza mu kiyaga cyayo kugeza ubwo gikamye na n'ubu ntirasobanuka abayaturiye barayishakira ku ntambi zimena amabuye zimaze igihe ziturikirizwa muri iyo kariyeri ya simerwa ahavanwa igitaka cyifashishwa mu gukora isima nkurikije uko nabibonye n'uburyo nari maze iminsi numvamo intambi baturitsa umugoroba mbona ikibazo cyavutse ni igikomoka ku ntambi buriya zapanuye umusozi niko kurigita kw'aya mashyuza intambi impamvu tubivuga ni uko iyo bari kuzirasa n'amazu twabatuye hirya kure hari amenagurika ari gutigita noneho rero ahaho turi gukeka ko bashobora kuba bararashe ibitare by'amabuye biri ikuzimu byaba byari bikingirije aya mazi bibaye nk'urugi rwo kuyakinga bikingutse amazi icyakora mu itangazo uru ruganda rwasohoye kuri uyu wa gatatu ruragaragaza ko iri duka ryatumye amashyuza ava mu kiyaga cyayo ryaba ryaratewe n'imihindagurikire y'isi simerwa yumvikanisha ko irimo gukorana n'inzego z'ubuyobozi mu gushakisha mu buryo bwimbitse intandaro y'iki kibazo ari nako hashaka umuti urambye wacyo icyabiteye cyose ariko ku batuye muri aka karere ndetse n'abaturuka ahandi bifashisha aya mazi bayabonamo umuti baravuga ko iki ari igihombo gikomeye narabyaye maje kubyara umugongo utinda gukomera ndazara mu mashyuza ababyeyi barankanda bamaje kunkanda nagiye ndi umuntu muzima ubwo rero muri make amashyuza yari afitiye abantu akamaro aya mazi yavuraga rubaga impande yavuraga indwara z'imitsi ndetse na pararize ko umwe mundi yagendaga gutya yaragendaga neza kugera ubwo ndetse asigara n'amaguru atabasha kugenda hano yazaga rwose muri aya mazi tukamukanda tukamufasha umuntu agakira uretse n'ibyo kandi aba baturage bemeza ko aha hari hamwe mu hantu nyaburanga hakurura abakerarugendo bavuye mu bice bitandukanye by'isi byekenye n'amashyuza hari abantu bagera baturuka hirya bakaza bakayareba mu kureba kwabo bigatuma mu gice cya hano iwacu dutuye tumenyekana abavaga i burundi abavaga kongo abazungu bavaga muri amerika n'ahandi hose hatandukanye baza baje gusura nyine parike ya cyamudongo na nyungwe bagatekereza no kuza ku mashyuza bababwira ko ari amazi y'umwimerere umuntu akoramo akikanda ntihagire amavunane hagati aho inzego z'ubutegetsi ziratangaza ko zigiye gukora inyigo ku cyaba cyarateye amazi y'amashyuza kuva mu gitereko cyayo bwana ngaruye jean claude uyobora ishami rishinzwe ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro mu kigo cya leta y'u rwanda gishinzwe ubucukuzi bwa mine gaze na peteroli yabwiye ijwi rya amerika ko guhera kuri uyu wa kane iyo nyigo itangira gukorwa mu bigomba gusuzumwa nk'uko iki kigo kibitangaza harimo n'ibyerekeranye n'izo ntambi zo muri kariyeri ya simerwa zishyirwa mu majwi n'abaturage ariko kandi hakazanarebwa niba ibyabaye ntaho bihurira n'umutingito uherutse kumvikana muri byinshi mu bice by'igihugu nibutse kuretse ibivugwa n'abaturage ku kamaro k'aya mashyuza hari n'inyigo yari isanzwe irimo gukorwa n'ikigo cya leta y'u rwanda gishinzwe ingufu z'amashanyarazi reg harebwa uko ayo nayo yabyazwa ingufu z'amashanyarazi temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ubu nawe dukurikira mu burundi aho abanyagihugu bafise imanza muri sentare nkuru y'intara ya gitega bavuga ko imanza zabo kenshi na kenshi zimara imyaka irenga cumi zitaracibwa ni inkuru iradiyo ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo mu burundi tuyisomerwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda bamwe mu bafise imanza mu zavuye mu masentare y'intango agize iyo ntara ya gitega zungururizwa muri sentare nkuru y'intara bavuga ko zimwe mu manza zimaze hagati y'imyaka cumi na mirongo ibiri zitarahera uretse uguteba gucika kw'izo manza bigwiza urwanko hagati y'ababuranyi n'uburyo bwo kwiyunguruza buba bwinshi bikabatera kwihebura kuko bavuga ko bajuragirika mu gihe baje kubaza aho imanza zabo zigeze aba ni bamwe mu bafise imanza muri sentare nkuru y'igihugu ya gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi naha nicaye kuri grande instance n'ubu mbona ko mpengo nizuguru zuguru kubera urubanza rurashaka gucika mugabo rugateba gushirwa mu ngiro nk'ubu wanje rumaze imyaka cumi mugabo n'ubu ntirurashirwa mu ngiro rero jewe nk'ikintu nosaba kabisa nosaba nk'umuntu akadufasha nyine zikaja mu ngiro buruma kubera ntibitahuritse nk'imvo nazo jewe sija gutahura imvo kubera nta mvu n'imwe yobuza ikurikizwa ry'urubanza twebwe twivira kuri sentare nkuru y'igihugu rero twebwe twosaba yuko dufate nk'imanza ziba zaracitse na sentare y'intango iyo zikazikurikiza neza zikazikurikiza itarabye hirya no hino yego nk'ubu unye mu minsi iheze nari naje n'ejo kandi nari nagarutse baca batubwira ati nidusubire inyuma rero mu ndwi iheze baraje twebwe twumvise ati baje ku makomine ntabyo twamenye mugabo mu nyuma cyasiga babwiye ngo bakuru b'imitumba ngo baroze kuwaka ejo kuwa kabiri ejo rero twaraje ntitwarose ni nk'ubu rero twe twagarutse turabe yuko bobitubwiramo twubwira icyo batubwiye dukora icyo nyine batubwiye ati taha turataha ngorane nyine birazidutera kuko nk'ubu ahantu hagendwa n'itike kuko haragora cyo usanga tutari ko turaronka amahera y'agatike dusaba yuko nyine ibintu bobitubwiramo hanyuma nyine umuntu akareka kuzararuhira hejuru kuko itike riragoye mu nama buramatari w'intara ya gitega aherutse kugirisha abakora mu rwego rw'ubutungane bo muri iyo ntara nadine kanyamuneza arongoye sentare nkuru y'igihugu ya gitega avuga ko ubukene bw'imiduga yo kwiyunguruza aribwo butuma imanza ziteba kujya mu ngiro kuko bataronka ingene baja kuzishyira mu ngiro turafise imanza nyinshi cyane ari naho hava imyidogo kenshi y'ababuranyi kenshi nabo nyine baraza batazi aho urubanza rwabo rugeze kuko isentare imaze kugira imanza zishika ibihumbi umunani murumva ko muri karasima gashobora kuducamo muri ico gihe rero hari igihe umuburanyi aza ntamenye yuko ngo ba rwaracitse canke rukiriko ruraburanishwa kuko nabo nyene atarukurikiranye ugasanga muri uwo mwanya badahise barutora ugasanga avuye aho yidoga ati urubanza rwanje rwaratakaye canke rwaranyitse muri rusange rero kiduhanze n'ikibazo c'uburyo kuko iyaba uko umuntu bikenewe ko dushika twaca dushika nibaza ko ata- n'imyidogo ata- atayibihari rero ubu unye ico tubona nuko imanza zose ziciwe na sentare y'intango zitegerezwa kunguruzwa guhinyuzwa Eh, ntitwovuga ko zose ziba zakurikijwe neza birashika ugasanga ntibarukurikije neza mugabo ubu ico tubona nuko nizizaba- niziba zakurikijwe neza ababuranyi ntiba- ntibarabitahura neza bariyumvira bati ngira nitwashika imbere runo rubanza rurashobora guhinduka muri iyo nama yabaye mu ndwi iheze venoma nirambona buramatari w'intara ya gitega yamenyesheje ko ubukene bw'imiduga yo kunguruza abacamanza buzwi ku rwego rwo hejuru ariko kandi akavuga ko ubwo bukene butotuma abanyagihugu badatunganirizwa ku rwego rw'ubutungane navuze ko bafise ikibazo kijanye no kwiyunguruza imodoka ndetse n'ibitoro Eh, aha ahanye ndetse twabishikanye ku nzego zo hejuru zishobora gufata ingingo kugira ngo ubwo buryo bwo kwiyunguruza buboneke ariko rero mu kurindira ntidushobora gushata uburera amaboko nico gituma twasavye yuko eh, ubuzi bwose bwoshigikirana arahari imodoka itagiye gukora uwo munsi igatizwa abajejwe ubutungane bagashika ku rubuga hanyuma bagatunganiriza abenegihugu Eh, ico kibazo rero turazi yuko inzego z'igihugu zikizi turizeye yuko mu misi kizova mu nzira ariko mu kurindira tubwiriza gutunganiriza abenegihugu mu kugira ugorunani mu gufashanya ndetse na jewe Eh, mu gihe baba bafise ibikorwa nshobora no kubaha n'imodoka ngiramo ntateguye kuja eh, kuri tere nkagera n'amaguru umugana aho bagashira kuri tere gukora kuko imodoka n'iz'igihugu zitegereza gukora ibikorwa eh, vy'igihugu urongoye sentare nkuru ya gitega avuga ko ibice birenga mirongo icenda ku ijana vy'imanza ziteba gucika ari izijanye n'amatati y'amatongo izo nazo zikaba zisaba ko abacamanza bashika ku matongo y'ababuranyi mu rwanda warasohoye umutahe mpuzamakungu guta muri yompi aloyiza ntiwiragabo yikekwa ibyaha bya jenoside ntiwiragabo yari koroneli ashinzwe urwego rw'iperereza mu biro bikuru bya gisirikare mu rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane mugenzi wacu venuste nshimiyimana yaraganiye n'umuvugizi w'ubushinjacaha bukuru bw'u rwanda faustin ngosi yuko impapuro eh, ubushinjacyaha bw'u rwanda bwarazitanze mu minsi ishize dusaba ko uyu mugabo ntiwiragabo uri mu bufaransa yatabwa muri yombi kugira ngo ashyikirizwe eh, ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda kugira ngo bumukurikirane nibyo rero koko twarazitanze kandi zamaze kugera aho zigomba gushi- gushyikirizwa mwatubwira ibyaha ashinjwa akurikiranyweho wenda ubu ngubu eh, kuko turi mu rwego rw'iperereza eh, ndaba ntinze kugira ibyo mvuga bijyanye n'ibyo aregwa ibikorwa ndetse n'ibyaha ariko icyangombwa nakumenyesha ni uko gusa izo mpapuro zakozwe kandi turiho turakorana n'urwego rw'u- rw'ubutabera mu bufaransa kugira ngo ibyamwaho byose eh, bikorwe amategeko yubahirizwe noneho atabwe muri yombi mbese kuki mwagombye gutanga urupapuro rusaba ko afatwa kandi muzi neza ko ari mu bufaransa igihugu gifite ububasha gihabwa n'amategeko eh, cyishyiriyeho eh, cyo kuba cyafata kandi kikaburanisha umuntu wese ukekwaho kuba yarakoze icyaha cya jenoside
icyo navuga aho ngaho ni uko eh, ibyaha icya mbere eh, yabikoreye mu rwanda ibyo aregwa yabikoreye mu rwanda byumvikana ko u rwanda eh, rufite eh, ubwo bubasha ndetse n'ubushake bwo kuba yaza mu rwanda kugira ngo abe ariho aburanira naho kuba twabyohereza mu bufaransa kandi nabwo bufite ubwo bubasha bwo kuba bamuburanisha ngira ngo eh, ntacyo ntacyo bitwaye kuko gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu ndetse bashobora no kumuduha ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa ibyaha tumurega nabo bashobora kuba banamuburanisha hari ibintu bibiri icyo dukora cya mbere ni ugusaba ko azanwa aho yakorewe ibyaha mu rwanda akaburanishwa ariko mu gihe basanga bitari na ngombwa nabo bafite iyo obligation yo kuba bamuburanisha so, ngira ngo rero byose byoroheje amategeko muri rusange ibyo twakoze byoroheje amategeko kandi basanze ari ngombwa banamwohereza kugira ngo abonere mu gihugu cy'u rwanda ariko se kuba aya makuru yarashyizwe ahagaragara ku munsi umucamanza mukuru w'urukiko rw'insigarira rwa tpr urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriho u rwanda buramert yari mu rwanda azanywe n'ikibazo cya kabuga felicien nawe uri mu bufaransa hari isano ayo madosiye yombi afitanye cyangwa se ni impurirane itaragambiriwe icyo navuga nta bwurirane ihari kuko ngira ngo uriya mushyiracyaha mukuru ari muri misiyo ye y'akazi mu rwanda birebana na dosiye ariho akurikirana ariho akurikirana ya kabuga felicien so ntaho bifitanye isano gusa ni uko wenda abanyamakuru babajije umushyiracyaha mukuru n'ibijyanye n'iyo dosiye akagira icyo abisobanuraho ariko ubushinjacyaha bw'u rwanda bukurikiraneho ibintu wiragabo bikorwa ku giti cye kuko icyaha ni gatozi naho kabuga felicien afite ibyo aregwa ku giti cye bimureba ku giti cye ngira ngo rero ntaho bihuriye we nk'uko mubizi azajya kuburanira arusha kuko niho yasabwe ko ajya kuburanira ni nacyo kirori gisuzuma ubu ngubu kuba ari ahangaha rero mu rwanda ni uko birumvikana ni ukuza kugira ngo arebe akusanye ibimenyetso bitandukanye arebe abatangabuhamya n'andi makuru kandi kuba yakorana n'u rwanda kuri iyi dosiye ni ibintu byumvikana ariko nanone dosiye n'ibiragabo iyo iri ukwayo twayisabye nk'u rwanda twohereza impapuro mu bufaransa nk'ubushyacyaha bw'u rwanda kugira ngo noneho dusabe ko uyu mugabo nawe yafatwa ariko by'ukuri ntaho bihuriye aho bihuriye gusa nuko wenda bose hari abanyarwanda wenda bakoze jenoside bakekwaho jenoside ariko by'umwihariko ntawe bihuriye muri rusange faustin nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe ijwi ry'amerika ryarabonye amakuru yemeza kuri izo mpapuro zisaba ifatwa rya koroneri ntibiragabo zageze koko mu bufaransa twifuje kuvugana na ntibiragabo canke umushingwamanza wiwe ariko ntibirashoboka ntitwabona umwe muri bo turaheza tubashikirize inkuru mu biganiro vyacu biri imbere tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'umunsi venuste nshimiyimana ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itanu umwami w'abami haile selassie yitabye imana haile selassie yavutse yitwa rey tafari makonen avukira ku murenge wa ejersagor mu ntara ya harare muri etiyopiya yabaye umwami mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu afata izina rya haile selassie risobanura imbaraga z'ubutatu butagatifu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'itandatu hayire serasi yayoboye ibitero byahanganye n'ubutaliyani bwashakaga kwigarurira etiyopiya uwo mwaka niwo yahunzemo ajya mu bwongereza ariko aza kugarurwa ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi abamukunda batangiye kumuvaho ari benshi bitewe n'inzara yoguje igihugu cye ariko agakora nk'aho atabibona ibyo biri mu byatumye nyuma y'imyaka ine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine ahirikwa ku butegetsi na mengistu haile mariam bivugwa ko yitabye imana ku itariki ya makumyabiri na zirindwi kanama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itanu ariko icyamwishe ntikigeze kimenyekana bamwe bavuga ko yagize ibibazo agiye kwisuzumisha kwa muganga bisanzwe ariko abenshi bemeza ko yishwe hari abamunenga ko atashoboye kugeza etiyopiya ku iterambere ariko arebwa nk'ikimenyetso cy'ishema rya afurika abitwa abarastafariani bafata umwami w'abami hayire serasi nk'imana izahuriza hamwe abanyafurika bari hanze maze akazabageza ku ntera nshya y'amahoro n'uburumbuke abarastafariani bafite abayoboke bagera ku bihumbi magana umunani mu isi yose inshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye mokubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugira amahoro umunsi mwiza